hi guys welcome back to mama soj vlog how you guys doing if you are new here you are welcome and if you are returning subscriber god bless you as you always come back to watch my video my people no be smart, you know hmm I know say big wahala happen between the yoruba people and the um, north people for sasha market now my people after the many fight up, wey be say the many people for for the sasha market because of wetin happen between the uh, the person wey be say the north people the fulani people dey kpeme for sasha market and the pregnant woman wey be say dey slap before the yoruba people come attack them back say enough is enough una know say dem burn the market down everything a lot of people lost houses a lot of people lost their market their properties money dey kpeme some people why some people market eh, some hoodlums for the area They enter there They do wetin They remove everything empty all their stores so right now sheyi makinde go there and bring some of the governor from the north side from the hausa and the fulani side say may they they come there the sasha market because sasha market is a very very big eh, a very big market for ibadan so they visit there and my people right now dem talk say di makinde talk say she he won't unite the yoruba people and the eh, the north people, pipo eh, the fulani people, and also the hausa people. make dem dey the way dem take dey before afta di govnor visit shey makinde promise say he go do wetin He go rebuild the market go do am pass the way e take dey before everybody go go back to their market and they go dey live as one They go dey do their market business wey be say dem dey do just the way dem dey do before right now seyi makinde don dey build another market wey be say dem say di yoruba pipo and dis north pipo dem don settle say right now are coming back to start dia market and a lot of pipo now come come across say wey be say some people, una know say na ten months ago na this thing happen and right now as we dey talk so my people e just remain to roof farm and make dem start market dem can't even build am past way a dey so right now the yoruba people and the fulani people and hausa people tok say no more fighting o oh. say dem wan come back to that place to come do wetin to come to come start their market back to dey live the way dem fit dey live because dem talk say some of the hausa people wey be say dem dey for there some of them dey born them for that sasha and dem no go fit go another place to go start their life because they don't dey used to that place so because of the things where we say it e happened between the yoruba and the hausa people wey come lead to to burn markets and to burn many properties both houses so right now the Seyi Makinde say he don settle them that is why they build the market for them and as im dey rebuild the market if they build am pass the one wey be say fair they will be say eh, eh they no they enjoy I say right now everybody go do business the way they're supposed to do business peacefully without fighting one another. So my people, I go like make a read for now how the things they go and I go the building nine and the see for my screams for the screams to my people. The relationship between Hausa and Yoruba traders are as well as residents of the Sasha area of Ibadan is now condemned months after a bloody violence erupted in the market popular for sales of fruits, vegetables, pepper, onions, among others. Our correspondent who visit the market on Wednesday, over 10 months after the bloody clash, observed that new market stores were being rebuilt to replace the burnt ones. Already have roof on them and were just waiting to be roofed. There was nothing to suggest that there was a bloody clash in the area some months before as Northerners and their host Yoruba traders appeared to have picked up the peace and moved on. They now look forward to the inauguration of the new market, expect to coincide with the date the violence broke out. Some Hausa traders were said to have moved to Akinyele, community where they establish another market because of, because of the destruction of Sasha market. They were reportedly followed to the new place by some of their Yoruba counterparts to continue trading. A truckle riders Raman Adeoye, who spoke to our correspondent at the Sasha market, confirmed the renewed relation relationship saying people had put the crisis behind them and resumed their normal life. Adeoye said, I don't think it will be easy to separate the traders. They have been living together for many years and the violence which happened was not between the traders. Some hoodlums who knew they would benefit from the crisis started it and they were the ones who destroyed things. The hoodlums were from both Uh, uh, side, the lot shops and some persons were kids, uh, killed before the situation was brought under control. My people, this one are very, very good news. Say, Seyi Makinde fit go rebuild the market for them. When we say, can't even do and pass the one wey we say uh, if I felt day day before because right now everywhere can't they clean They don't clear everywhere dem they build am Can't even get roofing Past the one where we say e fair day before so right now we can't hope oh, say dis hausa people they no con occupy everywhere Can't talk say make the yoruba people con see dey go now. That one I can't be the issue now because this one will be said. The talk say the governor of eh, from the hausa side and fulani people hen Seyi Makinde dem meet together dem go to the Sasha market discuss wey Seyi Makinde come promise say Yoruba and the Hausa people go reunite again right now dem talk say Seyi Makinde don build am just the way he promise he don redo am so my people as dem rebuild this one assuming dem fit go dey build all those many markets also wey be say don burn for Lagos wey be say Seyi um, Sanwo-Olu dey there make go even help dem redo am just the way Seyi Makinde do This one for sasha for them. wey peace staring. If e for good if someone olu fit still go do the same thing for lagos market wey be say e don burn tire many people don't enter house many people no fit continue again because of their market don't burn so my people, we just hope say di fulani people no come again I abi di hausa People come cause quarrel wey dem come they shook shook themselves at the end of the day dem come tok say na old lumps na hijack dis one I do that one I do that one Uh -huh. And some of the Yoruba people now talk say them now they need the Hausa people and the Fulani people need them. Say they both need one another. Say they no get market will be say they won't sell will be say now only Yoruba person won't call the buyer for their hand. Say sometimes then they buy from the Hausa and the Hausa see they buy from them. So right now they want they live as one, nothing like um fighting anymore whether all this one that they dey for Governor sheyi makinde to do di tin well abi we no go understand because this Governor sheyi makinde is saying do am to make peace when between the Yoruba and the Hausa and Fulani people. And all the one will be said they go go another side, go they do their market, may they come back to Sasha market because they don't rebuild the place. May they they live normal life where be say the first they live before. The way that they live peace, may they start to they do the, be, their businesses so that hungry no go there for town say that they kidnap I mean they thief. So if business the place where be say that they do their business, they work everything they go the way they go before. Then be say something anything anything got to do with thief and eh, kidnapping and all those things go reduce or people go dey go hunger wey dem no go see money to take train their children for school abi to take pay some bills wey dem need to pay so if e rebuild that like this, many people go fit benefit from the market and many people go continue their business to help themselves. so my people for the fact that shey makinde fit still do this one na very good say even tok am say e go do am and e still talk eh, do wetin him talk say him dey do no be say just talk and use leg to take match am say hmm him no go do i just come make promise for public so at least before e complete one year wey be say the thing happen e fit come do the thing to make the ibadan people happy so make di hausa people and fulani people make dem just do wetin make dem see suffering make dem no go spoil where they bid with big money and come talk say later say they wan come still reunite them no so my people as i come across the news na tos make i carry am come here to come share am with una all right my people make una let me know what wetin una think for the comment section and if una never subscribe make una subscribe so that i don't go miss any latest gist we are the upload una bye bye till i come on and next time bye guys my next video bye guys